amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo komu mumbabarire wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi avuga ko u Rwanda ari umwanzi yabyanditse mu ibaruwa yoherereje umukuru w'igihugu cya Uganda mu kwezi gushize mu kwezi gushize kandi abantu bataramenywa bateye ku kitabi mu karere ka Nyamagabe bica abaturage babiri bakomeretsa abandi umunani muri aba ngaba umunani bakomeretse babiri baje kugwa kwa muganga mu kwa karindwi umutwe utaruzwi witwa force de liberation nationale watangaje ko wateye mu murenge wa nyabimata mu karere ka nyaruguru igitero cyahitanye abaturage babiri undi umwe umuyobozi wa nyabimata agikomerekeramo leta y'u rwanda yavuze ko abagabye ibi bitero byombi hariya rero ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda abateye rero bari bavuye kandi basubira mu burundi nk'uko leta y'u rwanda yabivuze mu ijambo yagejeje ku baturage be ejo ku bunani perezida paul kagame w'u rwanda yavuze ko ibihugu by'abaturanyi bimwe na bimwe bifasha imitwe irwanya ubutegetsi bwe mu mazina ataziguye yavuze fdlr na rnc yongeraho ati n'indi umuryango w'abibumbye umaze gushyira hanze icyegeranyo cy'agateganyo wemeza ko koko rnc ifite igisirikari cyitoreza mu karere kitwa ho plato muri fizi na teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda utangiye gutyo uzatanga iki mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu karere ka eyase umuryango wa afurika y'uburasirazuba muri urwo rwikekwe tumaze gukomozaho turabiganiraho n'umusesenguzi w'umunyarwanda emmanuel senga emmanuel senga yize kandi yigisha muri university of louisiana at lafayette hano muri leta zunze ubumwe za amerika atuye kandi muri amerika birumvikana mbanze rero mbisegureho kandi mba tunasobanura utuntu tumwe na tumwe abantu bamwe na bamwe bashobora kuba barumvise emmanuel senga kuri radiyo itahuka izwi ko ari iya rnc ariko arabyivugira mu kanya kuko ari ku murongo mu kanya ndamubazanira arabyivugira iyo radiyo urumuri koko yayivugiyeho ariko ntabwo yigeze ayibera umukozi yayihaga umusanzu itahukana ku mumbabarire noneho natangiye kuvugishwa kuberekera radiyo itahuka yarenze emmanuel senga yayivugiyeho yego abamwumvise ntimuze gukekeranya yuko yari umukozi wayo cyangwa se ko ari umuyoboke wa rnc noneho mureke mubazanira ahubwo abibibwirire ubwe manuel urahura akomeye mukomere tomasi kamirindi kandi umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire rwose ndagushimiye ko utuboneye aka kanya mu kanya wumvise mvugishwa nshaka gusobanura utuntu tumwe na tumwe ni uko mu magambo make koko kuri radiyo itahuka wavugiyeho inshuro nyinshi ariko se koko uri mu ishyaka rya RNC cyangwa wakoreye radiyo itahuka uri umukozi nyakuri bimeze bite
yarakoze bwana thomas kamirindi ntabwo ndi umurwanashyaka w'ishyaka rya rnc eh, ntabwo ndi umukozi wa radiyo itahuka icyakora nayikozeho nyobora ikiganiro eh, cy'ibyasohotse mu binyamakuru nagiyoboraga ku cyumwereru nkatangaho n'ibitekerezo imin- imyindi minsi isanzwe ndetse yewe hari n'ubwo serge umuyobozi wa radiyo itahuka yabaga afite nk'ingendo yayisigiraga mu ntoki noneho imigoroba imwe nkaba ari jye uyobora ibiganiro byayo by'umugoroba wose Na- byari mu rwego rwo kubafasha nko gufasha opozisiyo iri hanze kandi hampaga nanjye urubuga rwo kugira ngo nisanzure mu bitekerezo ni muri ubwo buryo rwose ubwo rero abantu bashobora kuvuga ko muri iki kiganiro uhengamye
oya bamenye ko bavugana n'umuntu wo muri sosiyete- sosiyete sivile nyarwanda udafite ishyaka ahengamiyemo Eh, ubu ngubu ndi mu i- mu impuzamashyaka i- nyarwanda Eh, dufite ibicyakora iradiyo natwe ubu ubwo ngira ngo bamwe barayumva radiyo urumuri ubu rwose iyo niyo nkoraho niyeguriye eh, kuko nyitangaho ibiganiro ndana mfite sitasiyo yayo ku buryo nkora animasiyo rwose i- ku minsi izwi emmanuel senga na sosiyete sivile nyarwanda iri hanze y'u rwanda bashobora gukeka yuko nayo ikora ibya politiki idakora ibyo sosiyete sivile ishinzwe gukora
Eh, aho ni ni imyumvire mikeya kuko eh, ubundi sosiyete sivile mu- ahantu hose mu bihugu byose iba ishinzwe kuba ijwi ry'abaturage ni ukuvuga ko iyo ireba ko abaturage babangamiwe aha ngaha irabizamura kuko yo iba iri muri organizasiyo izwi iba izi ko ijwi ryayo rishobora ku- ku- kumvwa n'abantu benshi ndetse rikaba ryagera ku bategetsi kenshi na kenshi igira inama icyarimwe ubutegetsi ndetse n'abarwanya ubutegetsi niko sosiyete sivile ikora nuko wa- ibyo ari byo byose mufite amakuru menshi ndetse ndahamya yuko rimwe na rimwe murusha n'abanyamakuru niyo mpamvu tubitabaza ngo muyaduheho muyahe no kuri rubanda aka karere k'ibiyaga bigari ibi bintu bitutumba mwebwe mubibona mute n'ariya amadisikuru arimo avugwa ubu ngubu kuko abategetsi nabo bigaragariza yuko hari urwikekwe hari uruntu runtu mwebwe mubifi- hari amakuru mu magambo make cyane kugira ngo dusasire iki kiganiro muza kuvuganamo n'abaturage mubibona gute mu magambo makeya
Magambo- urakoze bwana thomas magambo make ni ibintu bibabaje kuko eh, biriya bihugu ubundi bisangiye gupfa no gukira ni ibihugu byagombye kuba bi- bishyira hamwe kubera ko bifite ibibazo bimwe ni ibibazo bi- ni ibihugu bitagera ku nyanja ubundi byagombye kuba bifatanya kugira ngo nibura ibyo byi- bi- bihinga ibyo bisarura bibashe kubigeza hakurya nta nkomyi iyo hagati yabyo harimo umutekano ibintu bigenda neza abantu bakagenda neza bisanzura birabaza rero iyo wumva ko bitangiye kwishanya kimwe cyishisha ikindi aha ngaha biba bitangiye kuba ingorane ku baturage kandi ubundi uzi neza ko igihugu kibereyeho kugira ngo ki- kigire eh, gi- gifashe abaturage kubaho neza imibereho myiza y'abaturage aha niho hari ikibazo gikomeye yenda ariko none nihuse navuga ko ubwo ikibazo cyatangiye kugaragara birumvikana ko n'ibisubizo bizatangira gushakwa Mhm. nuko ubwo rero uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mwebwe mushishoza mwebwe musesengura murawuha amahirwe y'amahoro cyangwa se murabona koko ibintu birimo bitutumba bizabonerwa umuti koko nk'uko ubivuze
ibyifuzo by'abantu benshi bya- byari uko nyine haba amaho- uyu mwaka waba umwaka w'amahoro eh, kubera ko ibi bibazo biragaragara ababifitemo uruhare baragaragara ikibuze gusa ni ugutega amatwi ngo abantu bumve abandi bajya inama bakosora ahagomba gukosorwa iyo rero yenda tugize imana tukagira nk'abantu batega amatwi bakumva ba- bakaganira nk'uko habiri hagati mwabonye ko hagati y'igihugu cy'u rwanda n'uburundi ibyo biganiro bashatse ko biba ariko hari bifite ingo i- i- izi- i- mwavuga ingorane icyo dushaka ni uko abantu bagenda bitsinda umuntu nta ntahagagaze u- ubuzima bwa mugenzi we bak- bakagenda kumvikana kuko burya ntekereza ko kugira ngo amahoro aze abantu bose baba bashaka ba- bakora ku buryo babigeraho bashaka ubwumvikane hagati yabo nicyo kirimo kubura ariko wenda bizaza ariko perezida kagame mu ijambo rye yavuze koko u rwanda ruzakomeza kuganira n'abaturanyi
Ye, yarabivuze ibyo rwose na- ni ikintu cyo gushima ariko ikibazo ni uko afite ibindi biravuga ngo ni abanzi iku- nta sinumva ukuntu umuntu ya- yahita uca urubanza ngo abantu ni abanzi mushobora kutumvikana ariko umuntu ntimuhinduke abanzi kubera ko nta gihugu kigomba igihugu gituranye n'ikindi ni imana yabikoze ntushobora kubihindura ntabwo wigeze ubishaka ko muturana n'uburundi cyangwa se na kongo bya- waravutse urabisanga aho ngaho wagombye gukora ku buryo nta bwanzi cyangwa se nta rundurunuka hagati y'ibyo bihugu byombi n'abatura- n'abaturage babyo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umutumirwa emmanuel senga ni umusesenguzi ariko ari no muri sosiyete sivile nyarwanda ikorera mu mahanga birumvikana nawe atuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika turi kuganira rero ku runtu runtu ku rwikekwe ruri mu karere k'ibiyaga bigari tureba icyerekezo cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri telefone dufite melchiad na claude tubanzirize kuri melchiad melchiad we
bamwe umwaka mwiza ufite akabazo cyangwa igitekerezo
batwese aba mfite akabazo yego
aho mfite jewe ndacyari umugeni ndacyari umuntu muto narutse vuba ufite imyaka ingahe no ndafite imyaka mirongo ibiri n'ine yego
mugabo njye nashaka kubaza nkura ngiye ubwenge numva uburundi n'u rwanda imigenderanire yabo itagenda neza Mm.
ariko sindategera neza numve nshaka umuntu yonsigurira mbega byatanguye ryari byavuye kuki icabiteye kugira nanjye ndonke umuco menye ukuri kw'iyo konferiri andre y'uburundi- y'uburundi n'u- n'u rwanda nuko murakoze Eh, nawe urakoze mbere y'uko uh, umutumirwa rero agusubiza reka duhe n'ijambo na claude noneho ababwirire rimwe claude we urakomeye
ni amahoro kabisa umwaka mwiza akabazo cyangwa igitekerezo
wa twese jewe n'igitekerezo nashaka kuvuga yego
nk'uko wabivuze ati aracyari umugeni nanje ca- nanje ndacyari umugeni nawe ufite imyaka ingahe nkaba narisa Jewe ma- maze makumyabiri n'irindwi ye
ariko ndacyari umugeni kuba niho nkeza kaminuza Mm.
hama rero jewe ndi mu- muri bamwe kubera nsanzwe ntuye ku mupaka w'u rwanda hano mu gasenyi tuba dusanzwe dufitaniye imigenderanire myiza n'u rwanda ariko ubu byarahindutse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Mm.
rero jewe icyo naza kuvuga nora no nohanura nk'abo badutwara haba ku rwanda cyangwa ku burundi kumvikana mugabo guterana amajambo naho hari ikintu cyane cyane ni ukwibanda kuri perezida w'u rwanda burya ufise ababanyi bose ukabona ukavuga ngo barakwanka nawe urategereza kwisuzuma ukavuga none kubera iki banyanka dupfiki nimba ikintu nyamukuru bomuhora ngo bakorera kenshi arakunda kuvuga ijambo nk'iryo yavuze ryo narumvishije kandi si ubwa mbere avuga ati dufise ababanyi baba kunuku kunuku noraba nawe yoraba akikebuka avuga ati none kubera iki tudahuza n'abandi biva kuki akaraba nawe ahantu kumbe yoba akosa yotuma n'abo babanyi batamwiyumvamwo hama akagikosora nibaza ko ibihugu nta mwasa haba ibyo ni ibintu byoroshe yoroheje umu- umutima bose bakumvikana nibaza ko ata ngorane zihari gusa akwiye kuraba rero icyo bakituma hama akahakosora bakongera kugenderanira ko turazi ko n'ubugande bwamufashije naho nari nkiri muto mu gona agenda abyumva bwaramufashije gushaka ubutegetsi Mhm.
uburose bugoca bumwaka kandi bwaramufashije gufata u rwanda ye claude we urakoze
bamwe murakoze ku buryo bya amerika agende mu kirundi gusoni ye komera
wawa senga aba bahungu rero wabumvise bombi iby'u rwanda n'uburundi byatangiye ryari bya- bituruka kuki usibye ko uyu muntu wo mu kirundo claude avuze ati ni kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muremeranwa
oya eh, reka mbanze mbashimire merikiyade na claude babavandimwe reka mbashimire b'abasore Eh, ntabwo twemeranwa kubera ko buriya amatati hagati y'u rwanda n'uburundi ni ibintu bima- bimaze igihe kinini bya kera ku gihe cy'abami ntabwo u rwanda n'uburundi byigeze bivuga ngo birakundana cyangwa se ngo ni abavandimwe nubwo ubundi bwagombye ko ari abavandimwe bafite ururimi rumwe mu by'ukuri barumvikana ndetse niyo bagiye muri biriya bintu byateye by'amoko usanga amoko ari mu burundi ari no mu rwanda mu yandi magambo ni nk'aho ubwo ari igihugu cy'abavandimwe basa gusa imitegekere yabyo irabitandukanye navuga ko intambara zabo tuzizi ku gihe cy'abami ariko ikizwi ni uko nta gihugu kigeze gitsinda ikindi yaba urundi yaba u rwanda byararwanaga bikananiranwa kugeza ubwo byageza bikora nk'amasezerano y'ahantu hitwa ndatekereza abanza ari ibitwicara abana siniba uko ni mu twicarabami mu twicarabami hariya hawuze ari muri perefegitura ya butarekera
urumva ko bageze ku kintu cy'amasezerano bahana ibintu by'igihango bisobanura ko bahoraga bari mu matati barwana ibyo rero byaje gusimburwa na za repubulika ubwigenge bumaze kuboneka repubulika ya mbere iyobowe na kayibanda hariya hakurya mu burundi hari igihe kayibanda yashyamiranaga na micombero ugasanga nabyo baraterana amagambo bikamenya rimwe bikashyuha ubundi bigakonja abamusimbuye n'abasimbuye kayibanda ni ukuvuga babagazana babuyoya hari igihe batumvikanaga na habyarimana ibyo byose abaturage mu by'ukuri ntacyo babavuyeho abaturage nta ruhare babaga babifitemo nicyo kintu tugomba kumva ahangaha iyo tuganira ni uko abaturage bakubitwaho ibintu biba byaturutse ku bategetsi babo ibyo rero ni ikintu kiba kibabaje aho abantu bagomba kumva ikibazo bagomba kudomaho kugira ngo gikosorwe kiba kigomba kujya ku bategetsi bakareba impamvu batumvikana igituma batumvikana iyo ubyitegereje ni ugusumbana umwe akavuga ati ndashaka kugaragara kurusha uyu nguyu ndashaka ko yanyubaha akajya yumva ko ari umutegeka kandi ibyo ntabwo bishoboka ntabwo uyu perezida w'igihugu cyawe uba ushaka kubahwa ari ku rwego rw'igihugu cyawe no ku rwego mpuzamahanga icyo gihe rero uba ushaka ko n'uwundi muperezida wundi muturanye nawe akubaha nk'uko nawe umwubaha nicyo kintu cyagombye kuranga ibihugu birababaje ntibabigeraho ariko ni aho ngaho twagombye kuba tugana ijwi rya amerika umutumirwa emmanuel senga wo muri sosiyete sivile nyarwanda yo mu mahanga ariko turaganira nk'umusesenguzi ureba uko akarere k'ibiyaga bigari gateye muri iki gihe n'icyo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushobora kuvamo kuri telefone turi kumwe na emile na Levis tubanzirize kuri emile emile we
halo umwaka mwiza ego twe turye ntuzo turye akabazo cyangwa icyiyumviro
ego ndamukiriza umutumire bwa mbere na mbere arakwiyumvira rwose komera komera umwaka mushya ego cyane amakenga rero mfise jewe bwa mbere na mbere ni imvugo y'umuperezida nyakubahwa petero kagame iyi mvugo ni paul ntabwo ari petero kuyikurikirana kera kenshi cyane hanyuma jewe uwo mutumire niyo nagomba amfashe ku mvugo y'uriya mukuru w'igihugu kubera narigeze kumviriza inkuru avuga ku bijyanye n'uburundi ndazikurikirana rimwe na rimwe hanyuma narigeze kumva ariko aravuga ngo igituma u rwanda cyangwa umunyarwanda uwo ari we wese ngo ashobora kuba ari mu burundi konona ibyo yonona akongera akavuga ati ati gituma uwo munyarwanda ariyo ati ni kubera ubugome bw'abagize leta y'u Burundi ibyo yabivuze ryari emiriwe ibyo yabivuze ryari yabivugiye he ibyo yabivuze yarabivuze abivugira yabibwira abagize leta yiwe yabivugira mu nama nshingamateka n'ubu ukeneye ntibikumvisha kuko nama ndabifisha
yego
hanyuma rero ibyo byace binyiguta rero imvugo uyu mukuru w'igihugu yigeze kuba akoresha igihe nyakubahwa jakaya kikwete yari amuhanuye yuko yuko yovugana n'abamurwanya muribuka icuka icuka ukuntu cyaciye kiba hagati y'u rwanda na tanzania hanyuma kandi ngira ngo muraherutse kumva imvugo aheruka kubwira urwaruka urwaruka rwo mu rwanda arubwira yuko ngo hari arabu- avuze kenshi umurongo utukura ntabwo mwumva iyo mvugo y'umurongo utukura ngo hari umurongo ntarengwa uwuzoza ngo jewe simvuga menshi ndarindiriye ngo ndarindiriye ku murongo utukura hanyuma uzorengana ndamukubite ntabwo Ariko, mwumva ko iyo Emile.
mvugo uwo ari we wese emile atoyihanganira icyo nicyo kibazo ndiko ndabaza ntabwo mwumva ko iyo mvugo uwo ari we wese atoyihanganira emile wavuze ibyo perezida kagame yagiye avuga yego ni ibyiyumviro byawe ariko kandi ko wirengagiza yuko abarundi bajyaga bakora imyigaragambyo bavuga ngo bazamumesa
ehe baramuvugaga mu- mu mu izina rye ngo kagame tuzamumesa
Ukuv- ukuvuga yuko bazomumesa byari bivuye ku byari bivuye ku mvugo ivuzwe n'u- n'uhagarariye amerika imvugo ivuzwe kandi n'uhagarariye oni muri aka karere n'imvugo kandi yari ivuzwe n'umwe ahagarariye ishyirahamwe ry'abanyamerika mu rwanda hanyuma be- bemeza ubwabo yuko hari hari eh, ibitero biko- biriko birategurwa ku burundi kandi biriko birategurwa n'u rwanda ayo majwi ndayafise n'ubu mu- muyakeneye noca ndabayumvisha ndabayumvisha gatoya no ku ijwi rya amerika namwe mwaradushikirije iyo nkuru no ku biganiro muri isanga ndayironka nayo nyene n'ubu ndayifise ayo majwi ndayafise niho leta yakuye gutangura kwigaragambya bavuga yuko biyamirije kagame kandi ko bazomumesa urumva Emile.
yabaye nk'inyishu ku- Em- ku- ku- yabaye nk'inyishu ku byagiriji biboneka kandi simusiga byerekana ko kiriya gihugu gifise uruhara muri ko- mu biriko birabera eh, mu gihugu cy'u burundi emile ndumva ndumva ukurikirana cyane ubusanzwe ukora iki
oya nibaza ko iby'ubuzi si byo turiko turavuga kuko nanjye ntawe nabajije Eh.
ibi- eh, imirimo akora Eh.
ni ariko ikikome i- ikikomeye ni uko jewe mwomenya ko ndi umurundi kandi mu bya mbere mfitiye uburenganzira bwinshi ntegerezwa gukurikirana ni iby'uburundi n'u rwanda kuko ibi bihugu ni ibihugu bifise amateka akomeye cyane muri kahise kacu kandi uko igihugu kimwe kigize ingorane n'ikindi biba bifatanye iyo ukurikije guhera za mirongo itanu n'icyenda bama bagira ingorane zisa ari nacyo gituma rero ubu tugomba kubikurikiranira hafi tumenye ni kubera iki iyo u rwanda rugize ingorane n'uburundi butabugira ingorane iyo uburundi bugize ingorane n'u rwanda bigenda bimanye aho niko Emile.
kabazo ngomba kwibaza nicyo gituma ndabikurikira emile Sakwe.
Rek- reka ntabwo yego umutumirwa atubabarire ariko nawe ubwawe kubera ko numva ukurikira rwose noneho Yego.
urabona umutari uwuhe
okay umuti ku ruhande rw'iwanjye umuti w'ikibazo cy'u rwanda n'uburundi ni uko bubahana kuko abagabo iminsi yose abagabo turetse n'abakuru b'ibihugu abagabo bugabo kugira mu- mukundane n'umuntu w'umushinga ntaye nka wewe ni uko akubaha akakubahiriza nawe ukamwubaha aho ubugenzi buzogumaho mugabo hagize umwe yiyumva yuko ari ababu y'uwundi ni ukuri nta bugenzi bubaho umuti rero icya mbere na mbere ni ukubanza kubahana icya kabiri ni uko ibihugu byo muri byo muri ka- byo muri aka karere atawe botinya ni a- bumvi babonye ahari ikosa bovugisha ikosa bakavugisha ukuri bati "Iri kosa turaribona kandi tugomba kubanza kurikorerako mugabo yo ubu ingorane zihari muri aka kare muri ako karere k'ibi bihugu byacu yo umwe yishyize hejuru akigira igihangange abandi baca bamutinya si iby'imbeshere n'ukuri ko kirya kibazo kiri hagati y'uburundi n'u rwanda ibi bihugu byo mu karere biba byarakigiyemwo guhera amakunga agisemerera yerekana yuko eh, uburundi umenga buriko burahohoterwa ni ikintu umumenyeshamakuru bigoye gutahura cyangwa wumvisha umuntu mu mwanya uburundi buvuga buti by'ukuri twebwe u rwanda rwaradusabye ko hoza abantu baza kuraba ko hari inkozi z'ibibi zi- ku rwanda dufise abo bantu bakaza uburundi bukabyemera nabo bavuga bati namwe yerekeje mugenda mu rwanda muturabire u rwanda bati ntimuza none aho urubanza ntirubakwikiye mukuri emile ndagushimiye cyane rwose i- i- uyu musanzu wawe utanze umusanzu w'umuganda utanze muri iki kiganiro ndagushimiye pe murakoze cyane ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amatati hagati y'u rwanda n'uburundi hagati y'ibihugu bituriye akarere k'ibiyaga bigari nibyo turimo kuganiraho mbibutse ko umutumirwa ari senga emmanuel wo muri sosiyete sivile nyarwanda ariko rero nyine nk'uko mubyumva namwe mufite ibyiyumviro birashe reka duhamagare levisi nawe twumve levisi we
yes mwiriwe ngushimiye ko wihanganiye emile yatangaga ibitekerezo N- numvise ntagomba kumwambura ijambo rwose ataniguye nuko nawe rero umwanya ni uwawe
Eh, yewe navuga ku kibazo kiri hagati y'uburundi n'u rwanda Mm, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze mbere eh, ni ikibazo ki- kiri hagati y'abaturanyi babiri kandi bafitanye isano tugiye mu mateka ya kera ariko uko bigaragara nk'uko mwagiye mubivuga ikibazo bacya- bashaka kugishyira ku bayobozi ba- b'ibihugu bibiri hagati y'uburundi n'u rwanda ariko iyo urebye ku bibazo by'u- by'umurundi byagiye bitangira ni uko ibibazo by'umurundi nta muntu utazi uko byagiye bitangira kuko umuyobozi w'igihugu yiyon- ya- bavuga ko yiyongeje manda ya gatatu biza gutyo kugera aho bavuga ko imyigaragambyo yo mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda bayifitemo ukuboko uko abarundi babi mm,
bigaragara nuko ingaruka hagati y'ibihugu bibiri zagiye zigaragara ku baturage mm, cyane cyane mu buhahirane hagati y'abaturage ndetse n'imigenderanire hagati y'abaturage gusa icya- ikigara- ikigaragaza cyane ni uko igihugu cy'u Burundi gikomeza gutangaza ko kivuga ko u Rwanda ari rwo bibazo ari rwo rutuma u Burundi butagira umutekano gusa ngewe nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu urebera hafi ibera mu burundi n'ibera mu rwanda mbura icyo kimenyetso kigaragaza ko u- u rwanda rufite ukuboko mu burundi gusa babivuga mu- abanya- abanyapolitiki barabivuga abo mu burundi abo mu rwanda bakisobanura ibyo bavuga ngo hari umutwe wagiyeho ku- cyangwa se um- akanama kajyaho kugenzura mhm.
ibyo bintu nta mu- nta mwanzuro ako kanama kigeze gatanga agaragaze ko u rwanda rufite ukuboko mu burundi gusa ni ibintu biri aho ngaho by'icyuka cyane cyane usanga gishi bishingiye ku bantu bagiye bahungira mu rwanda b'abarundi bavuga ko ari bo babunganya umutekano gusa nta ariko hari muntu n'abarundi ibihumbi birukanwe mu rwanda levisi
Eh, izo ni za ngaruka zagiye zigaragara ku za politiki zi- zikagira ingaruka ku baturage Mm, Eh, ni ukuvuga ngo aho narengereje navugaga nti navugaga nti ko nta mutwe turabona u- u- w'abarundi batera uburundi baturutse mu rwanda nk'uko tubyumva ko hari abarundi batera uru- abantu baturuka mu burundi batera mu rwanda baciye mu mashyamba ahana imbibi n'uburundi ibyo nibyo leta y'u rwanda igeze- igerageza gutangaza mhm.
ibyo rero mbona ko ari leta leta y'u Burundi ishaka kwegeka ku bibazo byose uburundi bufite bakabitura ku gihugu cyitwa u rwanda Mhm.
noneho amahanga akarangara akarangarira muri ibyo ngibyo kandi uburundi burimo burashya niko nabivuga rero uko mbibona ni uko abarundi ubwabo nubwo ubu- nubwo ubu- abayobozi b'abarundi bari- babyirengagiza ibibazo by'abarundi bizashirira mu biganiro birajya byatangiye i- i arusha biyobowe n'umuhuza mu pukapa abarundi bakemera kuganira n'abandi barundi ndavuga abayobozi b'abarundi bakemera kuganira n'abandi ba n'abandi ba barwanya ubutegetsi Mhm.
barwanyije iyo manda ya gatatu ya- y'umuyobozi w'u Burundi Mm, bakaganira kuko n'ubundi n'abo bayobozi bari mu buhungiro ikigaragara ni uko iyo manda bavuga isa nk'aho irangiye bamwe Eh.
bakemera ibi n'ibi n'ibi Ba- n'abandi bakemera ibi n'ibi baka- bagaharirana kugira ngo abarundi bagire umutekano ndakeka ko abarundi nibumvikana ubwabo mm.
hagati y'abari bari muri opozisiyo ndetse n'u- n'abari ku buyobozi bakumvikana sinumva aho u rwanda ruzatera ruza guhungabanya umutekano w'abantu bahu- bahuje bahuje ku mugozi umwe Ye- yumva ko ari ryo pfundo ry'ikibazo aho kiri murakoze ye Levis nawe urakoze umwaka mwiza kandi namwe namwe rwose ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku ku bibazo by- by'urwikekwe n'ibintu bitutumba mu karere k'ibiyaga bigari emile na Levis bafashe umwanya urambuye bari bafite ibitekerezo rwose bashaka kwinigura dusubize ijambo rero umutumirwa emmanuel senga emmanuel we ndakumva yewe aba bantu babiri ba- biniguye pe ibyo bavuze wabikurikiye nawe gira icyo ubivugaho
Ya, urakoze bwana kamirindi Eh, reka nshimire abavandimwe mire na revisi kuko eh, bagize koko ibintu byinshi bavuze kandi bifite icyerekezo Eh, nkunze ko bose bagize ahantu bavuga ko hagomba ibiganiro umuntu ahinnye nanga kuvuga ko ukumva ko ikintu gishobora kumara intonganya amahane gushyamirana kigomba kuba ibiganiro aha rwose niyo wahagarara aha ngaha haba mu burundi haba mu rwanda hakenewe ibiganiro hakenewe ibiganiro hagati y'abarundi ubwabo hakenewe ibiganiro hagati y'abanyarwanda ubwabo hagati yabo ariko hakenewe ibiganiro hagati y'abarundi n'abanyarwanda bigeze kuvuga ibyerekeye abayobozi abayobozi nkeka ko yenda dufite abayobozi banyuranye aha ni ikibazo dufite abayobozi banyuranye ariko ahubwo imiyoborere baheraho niyo mbona agiye bari ipfundo mwibuke ko ziriya leta dufite zombi zavuye zanyuze nibura muri mu bi- mishyikirano yarusha haba eh, kuza kwa fpr mu butegetsi bw'u rwanda eh, fpr yabanje gushyikirana na leta y'u rwanda yahozeho icyo gihe bari barwanye ndetse n'uburundi bariya fdd cndd amashyi- amasezerano atuma bafi- bayobora u- Burundi ku rwego rumeze kuriya nawe yavuye mu biganiro bagiranye arusha ariko ikibazo rero cyaje kuvuka ni uko izo zarusha ntabwo zageze ku myanzuro yakurikijwe kimwe arusha yagejeje ubutegetsi bwa fpr mu rwanda i- yaciyemo kabiri ntabwo ibyo yari yateganyije ntibyakurikijwe icyo ni ikibazo kimwe mu burundi ho bisa nk'aho birimo gukurikizwa usibye ko nabo barimo kuvuga ati tugomba kubisubiza inyuma ariko hari ibintu byari byatangiye gushyirwa mu ngiro eh, abantu bavuga ko bari batangiye kubyishimira tuvuge nk'ikibazo cya- cyo kugabanya imyanya mu butegetsi nubwo ngiye mbona atari cyo kamara kandi atari nacyo cyiza cyane cyo kuvuga ngo bahere ku mibare y'ama- eh, y'amaporosantaje ngo mirongo itanu kuri mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu kuri mirongo ine bavuga ubwoko bw'abahutu n'abatutsi ngewe iwanjye ntabwo aricyo gisubizo yenda cyaba igisubizo cya kindi cya cya transition ariko ntabwo aricyo gisubizo Mu- ariko abantu mu bagomba Kirundi kujyaho bahera.
cyaba Ibyo rero igisubizo byari cy'iki- byakozwe mu cy'imfatakibanza.
Burundi, eh, byasaga nk'aho nko mu rwego rwo- rwa sekirite ndavuga nk'abasirikari abapolisi byatumaga abacunga umutekano w'abanyagihugu baba baturuka muri izo muri ayo moko yombi bityo rero bigatuma habaho ikiribure z'ingufu nawe hagira umuntu wakwitwaza ubwoko ngo aba yate- yahohotera undi icyo kintu cyari cyiza mu rwanda ntabwo icyo cyahageze eh, iyo rwose tujye tuvugisha ukuri mu rwanda irere ry'igisirikare ni igisirikare cy'ubwoko bumwe eh, nibura muri komandoma icyo kintu usanga gituma haza ibibazo by'umutekano simvuga ko bagombaga kubikora nk'uburundi ariko bagombaga kuba bararebye ukuntu ibintu byo kuvu- byo kwikeka ko ibintu by'umutekano biri mu bwoko bumwe byaba bihagaze icyo kintu nacyo cyagombaga kubaho reba rero ibiri ubu ngubu byo na perezida kagame yari arangirijeho mu ijambo nyine asoza eh, risoza umwaka avuga ko eh, hari abantu batera u rwanda muri abo batera u rwanda akavugamo fdr na rnc ngo n'abandi I- ibyo ari byose yenda ntitujye mu- mu gucengera muri detaye abo bantu bose ari rnc ari fdr ni abanyarwanda ntabwo ari abazambiya ni abanyarwanda ikibazo rero umuntu yagombye kwibaza ese bigomba kugera hariya aho abantu bashaka gutera kubera iki kandi hari uburyo bwo kuganira abantu basabye ibiganiro sinzi ko hari umuntu utabona ko ibiganiro byo bitangira kurangiza ibintu yavuze iki kugira ngo abanyarwanda hagati yabo bajye mu biganiro kubera ko ba- nibatinda uko utinda uheza umuntu hanze niko arakara kurusha ku buryo yishakamo ingufu zo kuba yagutera icyo kintu rero tugomba kuba twagihagarika hakiri kare abantu bakemera bakajya mu biganiro ese bitwaye iki ko leta ya kigali iri i kigali yavugana n'abantu bavuga bati ntabwo tuvuga rumwe bakumva ibyo bavuga bamwe bakajya impaka aho bumvikana bakahumvikana aho batumvikanye bakazana umuhuza leta akabumvikanisha ariko bikagira intangiriro aha niho hari ikibazo rwose sinjya mu byo kuvuga ngo uyu nguyu yenda imvugo za kagame nawe arabyivugira akubwira ko atakoresha diporomasi atavuga ni ikibazo yifitiye ariko yenda twasaba ko cyagenda kigabanuka kuko iyo uri umukuru w'igihugu hari imvugo utagomba gukoresha kubera ko uwo mwanya ugusaba kwitwara binyuranye n'uko wowe wagomba kuba wimereye mu buzima bwawe busanzwe ibyo ndatekereza ko uko imyaka igenda ishira kandi aragenda anakura no mu myaka yari akwiye kugenda bigabanya noneho akamenya gukoresha imbuga ya diporomasi icyo kintu nacyo umuntu akigarukaho ubwo ndumva ngenda muri rusange ntabwo mbivuze gutyo sinshaka gutinda mu magambo kuko bavuze menshi kandi turagiye guhuza yego ariko dusubiye inyuma gatoya ku by'ibiganiro wavuze abantu bamwe basabye nakwibutsa ko mu kwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amashyaka atanu yibumbiye hamwe yita p gatanu cyangwa se p5 yandikiye perezida paul kagame asaba ibiganiro na leta y'u rwanda muri ayo mashyaka rero nubwo perezida paul kagame yavuzemo rnc ariko harimo n'amahoro fdu inkingi pdp imanzi na ps imberakuri ayo mabarwa rero twigeze kubivuga mu makuru ko u rwanda rutigeze rusubiza kugeza ubu ngubu ahubwo rero senga mbere y'uko duhamagara undi uri ku murongo revisi yavuze ati jye ku giti cyanjye nta kimenyetso ndabona ko koko hari abantu baturuka mu rwanda bajya gutera uburundi murabivugaho kimwe oya ntabwo tubivugaho kimwe kuko habaye habaye amaraporo habaye imvugo zanyuze kuri radiyo bavuga ko hari n'abantu bagiye bafatwa rwose bafatirwa uburundi bakabafata bakemera ko ari abanyarwanda bamwe bagasanga ari abasirikari n'ubu baracyari iyo bagifunze ibyo ntabwo ari igitangaza sedonotote pibulike abantu bose barabizi hari abantu bagiye bafatirwa mu bururu cyane cyane muri iriya myaka ya bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu igihe hari hari kiriya kibazo cya manda ya gatatu mwibuke ko ariho u rwanda rwajyanye amabisi ku mupaka w'uburundi rugapakira abarundi ruberekita ngo ntibambuke ntibaze rubahungishe ubu hari inkambi z'abarundi ziri mu rwanda ndetse bamwe banavuga ko harimo abaturuka muri izo nkambi babonye imyitozo yo gutera uburundi hari abafatiwe muri za fizi hariya mu bice bya ovira abantu babafatiwe bafite imbunda zifite imatirikasiyo zo mu rwanda ibyo ni ikimenyetso kitabeshya ibyo rero nibyo abantu baba bashaka ko ahubwo byajya ahagaragara ntibabizingika babyambika ibintu bya diporomasi kandi harimo ubugome abantu bakabiganira bakavuga ati ahangaha turakosa turanyuranya tuhere uyu munsi tubihagarika nicyo abantu bifuza ibyo ntabwo nemeranywa na revisi kuko ingero zaragaragaye leta y'uburundi yigeze kwemera ko ubwo u rwanda rwavuga ko hari interahamwe zitorezwa mu burundi leta y'uburundi yasabye aba komisiyo y'ubumwe bwa afurika komisiyo ya biriya bihugu bya sadec komisiyo zacu ziriya miryango regional cyangwa se ku buryo bw'urwego rwa afurika ko baza kugenzura hari komisiyo zagiyeho ziragenzura bavura izo nterahamwe aho zaba ziri ariko basabye ko izo komisiyo zakwambuka zikajya mu rwanda ntabwo byakunze sinzi mugenzi wacu ntiyegeze kuvuga ati ibyo rwose biragaragaza ko hari umuntu wari uhishe ikintu nanjye niko mbibona ntekereza ko hagati y'ibihugu hari hakwiye kuba ikintu cya taransiparansi bakemera kuri za prinsipe bagenderaho naho utundi turi munsi bakamenya ko ari twa tundi ducukura imyobo y'ibihugu byombi ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuki mu karere k'ibiyaga bigari hari urwikekwe ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uzabyara iki nibyo tuganiraho na emmanuel senga mu rwego rwo gusesengura kuri telefone dufite adriyene adriyene adriyene adriyene uraho urakomeye yego
ni amahoro neza ni amahoro umwaka mwiza reba twese namwe turabwifurije ye ufite akabazo cyangwa icyiyumviro
ni nk'icyiyumviro ku byerekeye imibano iyo mibano yacu y'uburundi n'u rwanda turi ku bwanjye ndabona burundi n'u rwanda itwara abagenzi itwara abaturanyi beza mugabo hagaca habamo imvugo zidahumuriza ukumva bamwe n'abandi abo hi- hino ngo u rwanda ruraduteye n'u rwanda nyine ntiruhumura ngo ruvuge ruvuga ruti mu burundi naho nyine hara- hahava haba ingorane badu- badushwagare badutere rero rero nk'umukenyezi akunda amahoro ntibinezera mbona umenga nimba hari ibyo bisekana boja hamwe bakabiganira ba- abo bategetsi bombi babiri bakubahukana bakubahukana bakayaga burya hari ikiyago niho haba n'urukundo niho haba n'amahoro nayo ahandi habaye ibintu twebwe twita akadada canke adoradoferi uca usanga harimwo intambara uca usanga harimwo nyine inzankano ariko urabona yuko twebwe ibyo bihugu bibiri urabona ko turashingirana tura- tura- turahahirana nk'uko mu rwanda basanzwe babivuga cyane iwacu tuvuga gu- gusumirayo Mm.
ariko- yego ariko muri icyo gihe bavuga na mwisaku gutyo ntibikunda kandi bitera itera nyuma ntidutera imbere kubera eh, kubera ibikenewe hino tubibona iwa- iyo mu rwanda ntitubironka kuko ntituza kubitorayo kandi n'ubucuti dusanga ntibuca buhagarara dufiteho inshuti ntitubiramutse nabo banyarwanda bafite inshuti iwacu ntitu- nti- nti- ntiba- ntibaziramutse urumva n'ingorane jewe rero notera akamo abo bakuru bacu Eh, bakagira umutima woroshe bakaja hamwe bakabivuga bakabwizanya ukuri yuko ata- atababatera bahari dodekote mu rwanda ata abanyarwanda baza gutera uburundi cyangwa ata abarundi bari baza gutera u rwanda hama aba bakabivugira ku mugaragaro we Mhm.
natwe abarundi we natwe abanyagihugu biradutera umu- ubwoba tuba twibaza tuti umwanya uwo ari wo wose turashikiwe ese adriyene Turibaza co kimwe na- nk'abakenyezi abakenyezi n'abategarugori mu rwanda niko ba- ba- mu- mu burundi n'abakenyezi mu- mu- mu- mu rwanda n'abategarugori mwebwe mwagira uruhe ruhare kugira ngo amahoro agaruke kuko iyo hari urwikekwe hari ibintu bitutumba ni ukuvuga ko amahoro asagariwe mwebwe mwagira uruhe ruhare kugira ngo mu- mu- mukumire mu- mukore ku buryo abategetsi bumvikana intaba intambara intambara ibahitanira abana
aho. twe mu bisanzwe n'aho dukunda amahoro turi abantu bato cyane kugira ngo u- utere eh, ingufu uhe icyiyumviro mukuru nk'uyo si ibintu byoroshye kandi tuvuga ngo baca ba- batwemera fasirema oya ibyo ni ibyifuzo byacu niho duca tubivuga ihagije kugira ngo babure babyumvire bumve ko eh, hariho abantu baba biyumvira ko amahoro yobaho Mm, kandi bi- bumve kandi ko hariho abantu biba- bitera ubwoba byo kumva ko intambara ishobora kuba hagati y'abavukanyi Mm.
n'ahandi n'ahandi guterera ni nk'icyiyumviro ni nk'icyiyumviro kiba kiri mu mutima wanjye hama nkagisohora yego ndagushimiye cyane rwose gito mugabo ni Eh.
gito mugabo sinzi uwacyumva ko hari icyo cyomufasha mugaje ndumva ko umenga cyofasha adriyene ndagushimiye cyane yego namwe murakoze Eh, murakoze kudu- murakoze kuduha akanya yego yego
bwana tomasi karame karame ya nagira ngo tutari twavanga kuko ha- na- nakunze kuvuga yenda eh, mvuga ngo uburundi bwa- bwerekanye ko eh, busagarirwa nagira ngo ngire ikintu mvuga nanone ku burundi Eh, mu by'ukuri tuvuga ibiganiro ntabwo nezezwa na na pozisiyo uburundi bufata buvuga ko butaganira ngo n'abashatse gutembagaza intwaro yabwo ntabwo ibyo nabyo mbyemera kuko niba barashatse kuyitembagaza bakaba bari hariya hakurya ni ukuvuga ko kugira ngo bumvikane nabo bagomba kuganira I- gufata rero pozisiyo nk'iyo nguko ukavuga ngo ntabwo tuzaganira kuko ngo muzi ko urabona ukuntu bananije muhuza mukapa bavuga ngo ntibashaka kuzaganira n'abantu ba- ba- ba- ba- ba- bafashwe mu bantu bagomba gu- gukora kudeta Ya- niyo barakoze kudeta rikaba ryarabaye ikosa ibyo ari byo byose byarabaye byararangiye ariko mwebwe musabwa nk'abayobozi b'igihugu kwicara hamwe mukaganira njya mbyumva ba- ba nyiramitwe babivuga eh, nkumva bi- ibyo aho hantu hagomba gukosorwa uburundi bukemera ko niyo yaba yarashatse gutembagaza intwaro yawe ariko aracyari umurundi mugomba kuvugana mukumva aho mutumvikana muka- mugahurira ha- hagati ikindi cya kabiri yenda ku ru- ku ruhande rw'u rwanda muri iki gitondo asomaga kuri facebook aho minisitiri umusekiriteri wa leta ushinzwe ubutwererane muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga olivier nduhungirehe yavugaga atsemba ko nta na rimwe ngo ntibategereze ko leta y'u rwanda izigera iganira n'abo bantu ibyo urumva ko ari ikintu kibabaje sinzi rero niba umuntu yavuga ko yabivuze ari we ubyivuga nk'umuntu ku giti cye cyangwa se niba yabivuze ku rwego rwa leta nta muminisitiri ku rwego rwa leta byaba bibabaje cyane senga nta muminisitiri uvuga ku giti cye kuko ari plenipotansiyeri voilà
nubwo yabivuga ni nk'umukuru w'igihugu burya ikintu umuntu plenipotansiyeri ni ukuvuga mbese ufite ububasha bwose busesuye bwo kuvugira igihugu bwo gukorera igihugu mbese birumvikana yuko ari leta y'u rwanda urumva rero ko ari ibintu bibabaje kuko mu gihe abantu bashaka ko ibibazo bibonerwa ibisubizo mu biganiro hari umuntu ufata icyemezo cyo kuvuga ko ibyo biganiro ngo bitazigera bibaho agatsemba urumva aho biganisha icyo gihe iyo bigenze gutyo ni hahandi bikingura umuryango w'intambara kandi abantu bakaba batabyifuza kuko intambara irasenya nta ntambara yigeze izana ibisubizo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga dufite kandi ryan kuri telefone ryan we umwaka mwiza umwaka mwiza twese ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
nahise igitekerezo hamwe n'ikibazo ngomba kubaza umutumire natangura ndamuramutsa ndamwifuriza n'umwaka mushasha nanjye ndakwifurije
ikibazo na leta nashaka kumubaza nagenda mubaze ko iyo sosiyete sivire akorera ko yoba ikorera mu rwanda ubu yoba ari mu rwanda cyangwa ariko avugira hanze natangiye mvuga ko ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika icyo ngicyo rero uracyumvise komeza
mbwira ko ndamushimira kuko ibitekerezo ariko aratanga ni ingirakamaro kuko urumva nta ruhande na rumwe abogamiye haba kuri leta y'uburundi icyo leta y'u rwanda icyo nagomba kuvuga hagati y'ingorane ziri hagati y'ibihugu bibiri burundi n'u rwanda muri demire bizinesi icyo nabona ese wagiye ubivuga mu kirundi mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda bivuge mu kirundi
ibihugu uko byogenda hamwe bikumvikana ingorane biri hagati yabyo bakabitorera umuti atantureka zirinze kuba hagati y'igihugu n'ikindi kuko nk'ubundi ngo numvisa nk'ijambo ejo umukuru w'igihugu w'u rwanda yavuze ijambo numvise avuga yuko inzira ngo zishoboka ngo ni zibiri kugira ngo iyo ntuzeye yo matati gatatu inzira ya mbere niyo kuganira imbere y'ibyo ngo bitarakunda muri ko muraganira muraba ngo urafata iyindi ariyo inzira yo kurwana bitura ko baba biteguriye intambara ariko bibaza ko atari cyo cyoza imbere kuko hagiyemo ibintu by'intambara ibihugu by'iwacu bya bikiri ko biriyubaka nk'u rwanda bariko ruratera imbere n'uburundi rwariko ruraza natwe tuje ducamo intambara nabyo ni igihe usanga tuje dusubira hasi tukamena ibyo twari twubatse ariko turubaka muri ino myaka twari tumaze iminsi turi mu gahengwa ka ntambara ihari
none icyo cyari icyiyumviro rero ariko wavuze ngo ufite n'akabazo
akabazo na kamwe nahita kumubaza ko yoba ariko akorera mu rwanda kuko ikitano kikaba twagitanguranye ah niko wari ufite konyine ibintu ibindi nacyo tutahurije ko ni iki yavuze yuko bashatse gukubita kudeta mu burundi ngo leta yaba yavuze ko batazoganira nibaza ko ku ruhande rwa leta jeno ishyigikira kuko muri ibi bihugu by'iwacu hari abantu bama bagira bazana ibintu by'akacagari kugira ngo bamaze kuronka iyo baca bahungira baca bagaruka kuganira kugira baca babashira muri leta cya gihe ntibaharure ibintu by'umunyagihugu bononye amaraso basheshe mugabo bagaca bagaruka mu ntuze mu butunganiriye naza ko leta icyo cyemezo yafashe noyishyigikira cyane kuko n'ejo bundi abo boza bakaganira bagaca babashira muri leta n'ejo hozoca ahubwo ubundi agira uko nyine aca agenda aca agaruka aganira muzosanga bice biba umuco iminsi yose umuntu wese agenda gushaka ikintu aca atera intambara ubwo byiza bo bafata bagahanwa n'ibintu bononye bakabisubiza ye ryan urakoze cyane
amamiki cyerekanye igihe bariko baravuga hagati y'u rwanda n'uburundi abo ntibavuze yuko gataha ikibazo ngo ati abantu baturutse mu rwanda baza kugira ngo kugira nabi ku gataka k'u Burundi ariko tusazi yibagije ari byigeze kubera mu kayanza abantu bafashwe baje gutera bava mu rwanda barafashwe baraberekanye hama nashaka kubashimira mwagize neza kumpa aka kanya ye urakoze cyane nawe
murakoze cyane ye mbere y'uko senga agira icyo avuga kuri ibitekerezo bya rayani duhamagare na rukundo rukundo we ya muranyumva yego yego umwaka mwiza
mukoze umwaka mwiza twese twese hamwe kandi namwe nawe ubifurije uri mu modokari ariko yego none bluetooth wayikuramo ukavugira kuri telefone neza byashoboka
ya byoshoboka ye nuko akabazo kawe rero ya icyo nagomba gushikiriza Mm.
ni uko nibaza ko eh, i- icyumviro cyanje ndibaza ko u rwanda rwoba rubeshera uburundi ko rubitse interahamwe cyangwa abashaka gutera u rwanda
niko se rukundo
kuko rukundo we icyo ngicyo ko nuva twakivuzeho amaraporo arahari umutumire yabivuze ya icyo ndabivugiye ni uko hari igitero cyabaye mu rwanda hama numva ngo umukuru w'ingabo aravuga ngo abateye ngo bace batabara ngo mu minota itarenze itanu
yego hama ababajije abo bantu nabo baca bavuga ngo ngo baje bavuga ikirundi ngo bavuga ngo abanyarwanda bari hehe ndibaza nk'umuntu ati none umuntu yotera mu rwanda hama akabaza abantu ngo abanyarwanda bari hehe Mhm.
urumva iminota itanu nayo abasirikare bashitse gutabara iminota itanu iyi minota itanu ndayiharuye naho yoba icumi ntumva ko ari abantu boba babonana bona bafata n'amaboko ubwo nyine Mhm.
ubwo rero muri make numva ko ari ibyitwazo kugira barabe ingene uburundi buhava babubwira nabi eh, mu bintu bigaragara eh, nico nashatse gushikiriza hama niko se rukundo eh, iyo abakuru b'ibihugu byombi bitana ba mwana ubwabo yego nubwo perezida kagame ku giti cy'ejo mu ijambo rye atavuze yuko uburundi buri mu bihugu bicumbikiye cyangwa se bifasha aba imitwe imi- imihari imurwanya yego ariko rero niho urwikekwe ruri hagati y'uburundi n'u rwanda ntabwo ariho honyine ariko n'umukuru w'u- w'uburundi akavuga ati u rwanda ni umwanzi none se urwo rwitwazo ntabwo ndi kubona aho ruri igihe abantu babiri bivugira ibintu ahubwo twebwe tugashaka kubogamira hamwe oya icyo ndabivugira ku by'ukuri ni uko eh, uburundi Eh, uburundi ntabwo ku by'ukuri bwigeze busagarira u rwanda kandi namwe mwajye mubikurikira nibyo babishyikirizwa eh, na na, na perezida kagame ni bimwe bavuga ngo umuntu nyine a- a- arikurayo iyo habaye ikibazo mu bintu bigaragara n'abantu namwe murabamenyesha amakuru ntabwo uburundi bwigeze bucumbikira abantu baja guhungabanya u rwanda Ya, ni ibintu bigaragarira naho mworundika abamenyesha amakuru bagatohuza nta nterahamwe bazobona mu burundi ngo zigomba zijye gutera cyangwa ibindi bintu ibyo o ahubwo u rwanda eh, ni- ni- rukwiye gusaba imbabazi rukavuga ati nashatse gukora ibi none byaranze ariko reka tubihagarike hama babane nyakubana nk'uko nyine dusanzwe tuturanye ye rukundo ku birebana n'abamenyesha amakuru ngo bajye kureba icyo gihe nagira ngo mubwire ko leta iyo zifite ibyo zihisha zitabyereka abamenyesha amakuru urabizi ibyo ngibyo niko nabizi.
bimeze Iyo- uravuga ngo ndashaka kujya guku- gukora itohoza ngo ku mitwe y'aba- y'abagwanyi ishobora kuba iri mu burundi cyangwa se ishobora kuba iri mu rwanda cyangwa muri congo tugomba kubanza gusaba impushya abategetsi hanyuma tukababwira ibyo tugiyemo kuko biba ari biri mu- no mu rwego rw'umutekano wacu nuko Ah, bakujyana ahandi ntabwo bakwereka iyo mitwe bacumbikiye
ya ariko iyo imitwe iriho nta muntu yoreka kuyibona murazi ko imitwe iriho igendera ku mugaragara abantu bose bonyibona si si ibintu byo kunyigezwaho namwe murabizi barabinyegeza aho ngaho nanjye ntabwo tuvuga rumwe mu rwego rwe- rw'akazi k- k'itangazamakuru reka ducumbikire aha ngaha hanyuma nkwifuriza umwaka mushya muhire nanone urakoze twese murakoze ye senga wirinda kumva watwumvaga duharira
yego Eh, nuko mu magambo make bamwe baravuga bati nta bimenyetso abandi bati "Ni- hari inzi kwi- urwitwazo ibintu ibintu nk'ibi ni- niko bamwe babivuga ntabwo mbese abantu abanyarwanda n'abarundi ntabwo bari kumva ntabwo bari kuvuga rumwe ku bibazo biri hagati y'ibihugu byabo wowe urabibona ute
ya urakoze ega ntabwo ikibazo ari ukumenya uko abarundi cyangwa abanyarwanda babivuga ikibazo ni ukumenya ko hari ikibazo nyine hari eh, abantu basagarira abandi igihugu gisagarira ikindi imitwe ishobora kuba itozwa n'igihugu iki n'iki ibyo ngibi nkeka ko barabizi ariko batinya kubivuga icyo rwose kirahari Eh, uko ba- imvugo bakoresha yenda ari abasirikare bavuze uko igitero cyagenze cyangwa se uko bagihagaritse ibyo harimo amayeri ya gi- ya gisirikare nk'uko wari ubivuze nk'uko namwe abanyamakuru mugira amayeri yanyu yo kutara inkuru nabo bafite amayeri yo gu- yo kugeza inkuru y'igisirikare uko byagenze ku banyagihugu ibyo nabyo turabizi icyangombwa ni ukumenya ko harimo umutekano muke harimo kutumvikana noneho bigashakirwa igisubizo aha ngaha rero na- nagira ngo ngaruke nihuta ku kibazo cya rayani ya- yarangirije avuga ati ibyo byose ntabwo nemeranywa nu- n'umutumire wanyu ku byerekeye uko bagomba kuganira cyangwa kutaganira n'abashaka gutembagaza intwaro y'u Burundi ati kuko abantu bajya bahora babikora bakagaruka ngo bakajya kuganira ndashaka kumwumvisha ko rwose icyo gitekerezo yenda afite bira- ni uburenganzira bwo kukigira ariko nta kindi kintu cyarangiza ama- in- intambara gushyamirana yewe kabone n'intambara za zindi zagiye mu masasu manini amwe y'ibi- ya za rutura nk'ibi tubona muri za siriya n'ibiki birashyira bikarangizwa n'ibiganiro abafite ubwenge rero bahitamo kuba batangiza ibiganiro ibintu bitari byagera kure aho kugira ngo bazabigiremo kandi barapfushe abantu barazanye barasenye ibintu icyo gihe bahitamo gutangiza ibiganiro ibintu biki- bikiri hafi nkaba rero ntekereza ko n'aba ngaba bavuga ko bashatse gutembagaza intwaro baracyari abarundi tubyumvikaneho ni abarundi barimo ndetse n'aba- abarundi bari bafite imyanya ikomeye nyine bi- ni abantu bafite uru- ikigero bahagazemo mu rwego rw'uburundi icyo bakora babazana bakaganira noneho ab'ibyaha bihama ni iyindi ntera igomba gukurikiraho yenda abantu batajya batekereza intera igomba gukurikiraho ni intera y'ubutabera abakoze ibyaha abatangije ibyaha abatangije kugumuka abo bose bakabiryozwa bakabibazwa noneho bakacibwa ibihano bikurikije amategeko ku buryo nta wundi ubi- baci- baciriye igihano avuga ati sindenganye kuko yagiye mu rubanza akaburana ba- bakamucira urubanza akumva ingingo zimutsinda Mm.
aha ngaha iyo niyo ntera yagombaga kugerwaho ikarangiza n'ibindi nawe ubundi kuvuga ngo abantu ndabahikumira ntabwo nshaka ko tuvugana n- none ubwo uba werekanye ko ushaka ko amatata akomeza kubaho niba umukumiriye ntabwo nawe yishimira ega tukubyumvikaneho eh, bwana tumasi kamirindi nta muntu n'umwe wifuza kuba mu gihugu kindi kitari iki yavukiyemo kubera ko igihugu cyawe niyo cyaba gikennye niyo cyaba gikize ni uko cyaba kimeze kose ni igihugu cyawe kiyumvamo gifitemo abavandimwe nta muntu wishimira kuba mu mahanga nta ukuntu uba ufite uburenganzira bwo kuvuga uhuze umuntu ku ma- mu mahanga akubwira ati ndashaka gutaha ikintu wagombye guhita ukora uwo mwanya ni ukumubwira uti ngwino dushaka uburyo noneho wabona uko wi- wisanzura mu gihugu cyawe nta kindi ubu rero mu ijambo rigufiya cyane amasegonda mirongo itatu dusigaranye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urawubona ute muri kariya karere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni umwaka ugiye gushyuha kuko abantu batangiye kuvuga abaperezida baratinyuka bakavuga ibyo bahishaga bavuga ngo nta ibihugu bibatera cyangwa se ntababahangayikishije icyo ni ikintu cyiza nabonye ni ukuvuga ko ubwo byageze ahagaragara niko natangiye mvuga ni iyo ikibazo gifite ibimenyetso bicyerekana kiba kigiye kubonerwa ibisubizo ubu rero umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ibihugu by'u rwanda n'uburundi bigomba kwifashisha amahanga bikagerageza ukuntu byabashyira hamwe bakumvikana n'abo bashyamiranye ahasigaye yenda umwaka ukazarangira amahoro yabonetse ndumva ariyo ngira tu- ariyo nzira tugomba kuboneza murakoze senga emmanuel ni umuso nu- nu- ngo ni umusosiyete sivile senga emmanuel ni uwo muri sosiyete sivile nyarwanda ni umusesenguzi kandi yize yigisha no muri kaminuza yitwa university of louisiana at lafayette hano muri leta zunze ubumwe za amerika atuye muri leta zunze ubumwe za amerika ndagushimiye cyane senga ndagushimiye bwana thomas kamirindi kandi nshimiye n'abo batumire bawe bagiye batoza ibibazo rwose mbifurije n'umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire nawe rwose uzakubera uw'amata n'ubuki namwe inshuti z'ijwi rya amerika mwese uko mungana twongere tubifurize umwaka w'uburumbuke umunezero n'amahoro murakarama
dushimire mugenzi wacu thomas kamirindi yahejeje kudushikiriza ikiganiro murisanga nshuti mwese bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika